iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi turabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na fide niyo ngabo nanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu ni imashini ifite ingufu ni imashini izadufasha gushobora gusuzuma uburwayi bwinshi butandukanye ku gice cyose cy'umubiri iyi mashini yo yinjira mu mubiri umuntu niba aje afite ikibazo cy'umutwe ukareba ikibazo kiri mu maso ukareba ikibazo kiri mu matwi ukareba ikibazo kiri ah, mu menyo uwo ni muganga emmanuel rudakemwa impuguke mu byerekeye gusuzuma hakoreshejwe ibyuma kabuhariwe byo mu bitaro byitiriwe umwami faisal mu rwanda arasobanura ukuntu imashini nshya ibyo bitaro biherutse kubona ikora
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump avuga ko abarepubulika bafite amajwi akwiye mu nama nshingamateka kugira batsinde amatora akomeye ku munsi wa kane agenewe kwiyamiriza itegeko ryohereza abanyamerika kwivuza ryasizwe na barack obama yahoze ari perezida
ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr rirahamagarira kameruni guhagarika ibikorwa byo gusubiza impunzi muri nigeria ku ngufu
leta nshasha ya somaliya izoba iri mu mushikanganje ajejwe ivyaduka n'ibiza azoba ajejwe guhangana n'inkurikizi z'uruzuba zatumye abantu barenga miliyoni zitandatu bakenera imfashanyo
ibihugu makumyabiri na birindwi bisigaye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi bizakora inama idasanzwe ku tariki makumyabiri n'icyenda y'uko kwezi gutaha kwa kane kugira ngo bitegure umugambi wo kuganira n'ubwongereza ibyo gusohoka kwabyo muri uwo muryango ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu reka duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi indege yarimo abantu barenga makumyabiri yahanukiye mu mujyi wa wawo ni muri sudani y'epfo yakomerekeje bamwe ariko nta bapfuye bavugwa isosiyete y'indege south supreme airlines ikoresha iyo ndege yavuze ko abantu bose makumyabiri n'umwe bari bayirimo babashije kuvamo imaze gukora impanuka ku wa mbere ubwo yageragezaga kumanuka iyo sosiyete ivuga ko bamwe mu bagenzi barimo kuvurirwa mu bitaro iwawo abasirikare b'amahoro ba onu bafatanije n'abakozi bashinzwe ibiza bo mu karere bakura abagenzi muri iyo ndege umukanishi w'indege ku kibuga iwawo yabwiye ijwi ry'amerika ko iyo ndege yageragezaga kumanuka ku butaka mu bihe bibi igwa ku ikamyo yari ifite ibibazo ihagaze iruhande rw'aho indege zigwa ku kibuga isosiyete south supreme airlines yavuze ko iyo ndege ubusanzwe itwara abantu mirongo ine na batanu cyakora abagenzi makumyabiri na bane bari bayirimo iyo bari bari muri iyo ndege bavuyemo ihagaze bwa mbere mu mujyi wa awel ni muri sudani y'epfo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve muri afurika tuze ngaha muri amerika aho perezida donald trump avuga ko abarepubulika bafise amajwi akwiye mu nama nshingamateka kugira batsinde amatora akomeye ku munsi wa kane agenewe kwiyamiriza itegeko ryohereza abanyamerika kwivuza barack obama abona ko ari itegeko rihambaye yateye igikumu igihe yari perezida ivyo perezida trump yabitangaje no musi wa kabiri nyuma yuko abonanye n'umugwi w'abashingamateka b'abarepubulika mu nama nshingamateka mu nyubakwa y'inama nshingamateka trump yagerageje kumvisha abakigonanwa gushigikira umugambi wiwe werekeye ubuvuzi perezida trump yagabishije abashingamateka b'abarepubulika ko bazogira ibibazo bikomeye igihe bazoba ariko basubira kwitoza mu ikoraniro yagirishije mu ijoro ry'ejo kuwa mbere mu gisagara ca louisville muri leta ya kentucky trump yabwiye abamushigikiye ko ari akaryo bari barindiye haheze igihe kirekire ku kwikura kw'itegeko ryerekeye ukugena abanyamerika bivuza ryasizwe na barack obama yatangaje ko bazoryiyamiriza
ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr rirahamagarira kameruni guhagarika ibikorwa byo gusubiza impunzi muri nigeria ku ngufu rivuga ko ari ukurenga ku itegeko mpuzamahanga rireba impunzi no ku masezerano aherutse gushyirwaho umukono na hcr nigeria na kameruni agamije gutuma impunzi zitahuka ku bushake ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr rivuga ko kameruni itarimo kubahiriza ayo masezerano yo kurinda impunzi kugeza muri uyu mwaka hcr ivuga ko kameruni yacyuye ku ngufu impunzi z'abanyanigeriya barenga ibihumbi bibiri na magana atandatu bajyanywe mu midugudu ya hafi y'umupaka batabishaka umuvugizi wa hcr babar barosh avuga ko mu cyiciro cya mbere ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwezi kwa gatatu abantu b'impunzi bagera kuri magana cyenda na mirongo itanu na batanu bambukijwe umupaka bashorewe binjizwa muri nigeria aho bateza umutekano umuvugizi wa hcr avuga ko ku cyiciro kimwe ku itariki ya cumi na karindwi y'uku kwezi kwa gatatu abantu b'impunzi nyine ngo binjijwe aho baba bavanywe ku mupaka baroshe yabwiye rero ijwi rya amerika ko ingabo za kameruni guhera mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize zagiye zisubiza impunzi muri nigeria ku ngufu muri afurika kandi leta nshyashya ya somaliya izobirimwo umushikiranganji ajejwe ivyaduka n'ibiza azoba ajejwe guhangana n'inkurikizi z'uruzuba zatumye abantu barenga imiliyoni zitandatu bakenera imfashanyo umushikiranganji wa mbere wa somaliya hassan ali kaire yashikirije leta yiwe yahisemwo uno musi wa kabiri ku mugwa mukuru mogadisho mu bubayi bwa mbere mu mateka ya somaliya abafasoni batari bake bari mu bo yahisemwo harimwo umushikiranganji azoba ajejwe ivyaduka n'ibiza marian kasim ahmed umushikiranganji wa mbere wa somaliya hassan ali kaire yagenye abashikiranganji bagize leta mirongo itandatu n'umunani benshi muri bo bagize uruhara mu maleta y'imbere yaho abanyasomaliya batari bake bari biteze ko leta igizwe n'abashikiranganji bakeyi mu vyari gukurikiza umuhango wa perezida mohamed abdulahi mohamed wo kuyobora leta ikora neza no kugabanya ibiturire mu gihugu dini mohamed dini ayoboye ishyirahamwe riserukira abanyagihugu muri somaliya avuga ko leta nshasha itubahiriza ivy'abanyagihugu bari biteze ku mukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere vy'uko ibintu vyari guhinduka
tuve muri afurika tunyarukire gato ku mugabane w'uburayi ibihugu makumyabiri na birindwi bisigaye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi bizakora inama idasanzwe ku itariki ya makumyabiri n'icyenda ukwezi gutaha kwa kane ni ukugira ngo bitegure umugambi wo kuganira n'ubwongereza ibyo gusohoka kwabwo muri uwo muryango nk'uko perezida w'akanama k'uburayi donald tusk yabivuze kuri uyu wa kabiri tusk yabitangaje umunsi umwe nyuma y'uko ubwongereza buvuze ko buzatangira kuva mu muryango ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa gatatu turimo yagize ati icy'ingenzi kuri twe kuri iyo mishyikirano ni uko tugomba gukora ku buryo abaturage bose amasosiyete n'ibihugu bigize umuryango w'uburayi bizahura n'ingorane cyangwa se n'ingaruka z'uko ubwongereza buvuye mu muryango bamenya neza kandi bagasobanukirwa ku buryo bwose bushoboka ubwo bwongereza buzaba butangiye gusohoka muri uwo muryango mu cyumweru gitaha impande zombi zizaba zifite kugeza ku itariki ya gatatu y'ukwezi y'umwaka wa mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda kugira ngo ibihugu byose bibe byumvikanye ku buryo bwo kwitandukanya no kugera ku masezerano y'ubuhahirane mashya
umukobwa mukuru wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ivanka trump afise muri iki gihe ibiro mu gice cy'ingoro ya perezida cyitwa west wing azoba afise uburenganzira ku mabanga naho atazoba ari umukozi wa leta umwunganira mu by'amategeko yatangaje ko atamabanga n'igiti azoba afise bwite yamara ko azokurikiza amategeko agenga abakozi ba leta kandi ko azohembwa umushahara atazohembwa muri antunga umushahara ibiro vya perezida ntivyishuye ku vyasabwe kumenywa ku ruhara rwa Ivanka Trump yamara itangazo ryiwe ryamenyesheje ko azobandanya guhanura se wiwe nguko yabigenjeje mu buzima bwiwe bwose ku yindi nkuru abategetsi b'igihugu ca Ghana bugaye ikibanza kigenderwa n'ingenzi ca Kintampo Falls inyuma ko abantu mirongo ibiri bapfuye baguweko n'igiti amahanga umugwi w'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye na kaminuza bariko boga ku munsi w'Imana uheze mu kibanza amazi yirukiramwo avuye ahantu hahanamye mu ntara ya Brong ahaf ku birometero amajana ane na mirongo itanu umuntu avuye ku mugwa mukuru wa Ghana Accra ni barabara igihe igiti amahanga cagwa mu mazi ko bariko baroga gihitana mirongo ibiri abandi batari bake barakomereka
ayo ni amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategurira na radiyo ijwi rya amerika mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com umwanya w'amakuru yo mu karere leta y'u rwanda yatangarije sentare ya afurika ijejwe agateka ka muntu ko itazo kwitaba mu rubanza ruyihuza ni ubutavuga rumwe nayo madamu victoire ingabire urwo rubanza rutegekanijwe kuburanishwa guhera kuri uyu wa gatatu i arusha ku cyicaro cy'iyo sentare iyo sentare yemeje ko yakiriye iyo ngingo ya leta y'u rwanda ariko imenyesha ko bitazobuza ko urubanza rubandanya ukuri kwamye gushika rusomwe ni inkuru y'umumenyesha amakuru wacu pierre clave niyo nkuru ari arusha ibiro vyandikiro by'imanza gref muri sentare ya afurika ijejwe agateka ka muntu bivuga ko hageze ukwezi vyakiriye urwandiko rwa leta y'u rwanda no rwandiko ruvuga ko ico gihugu canse kwitaba urubanza rwa madamu victoire ingabire urwo narwo rutegekanijwe kuburanishwa kuri uyu wa gatatu yarusha muri tanzania ku cicaro c'iyo sentare leta y'u rwanda yavuze ko impamvu nyamukuru ari uko byagaragaye ko hari abantu bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane canke abahunze ubutungane bitwaza amasezerano ashiraho iryo sentare bagahabwa ijambo ibananye ivuga ko abo bantu baheza bagasaba ko uburenganzira bwabo bwokingigwa kandi muri ayo masezerano hatarimo guha ijambo canke kwakira ikirego c'uwamaze kwagirwa n'ivyaha nk'ivyo vya jenoside sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu yabwiye ijwi ry'amerika ko ivyo birego vy'u rwanda ataho bifatiye yamenyesheje ko atakibuza ko urubanza rwa victoire ingabire ruburanishwa kuri uyu wa gatatu iyo sentare ivuga ko izo kwakira ababuranira uruhande rumwe mu gihe hogera ko urwo rubanza rusomwa hataraboneka abaserukira leta y'u rwanda ngo bisigure iyo sentare imenyesha ko n'ingingo ya nyuma izoheza igasomwa urubanza rwa victoire ingabire ruhuriranye n'uko itariki imwe ku kwezi kwa gatatu nyene ari wahera umwaka u rwanda rumenyesheje ko rusinywe amasezerano rwari wasinye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ayo nayo nayemerera abantu ku giti cabo canke amashirahamwe yigenga kwitura sentare ya afurika ijejwe gateka kazina muntu ibiro vyandikiro ry'imanza vyabwiye ijwi ry'amerika ko hakurikijwe amategeko agenga iyo sentare kuva iyo tariki imwe ku kwezi kwa gatatu u rwanda rutakiri mu bihugu vyemerera abanyagihugu bayo kuyitura ku bwiti cabo mu mpera z'umwaka uheze ijwi ry'amerika ryabajije gutwara iyo sentare ikizoca gikurikira ubu ni umucamanza aturuka mu gihugu ca cote d'ivoire sylvain ore atwara iyo sentare ahagira ati u rwanda rwatuye umukono ku masezerano ariko rwarisubiye ko rurasinyura ati ca mbere twakoze twarabyakiriye hama turi ko turaba inkurikizi kuko hari imanza zari zarashingishijwe n'abantu ku giti cabo canke amashami yigenga ati iyo ngingo ntikora kuri izo manza ati naho u rwanda rwasinyuye abanyagihugu n'amashami yigenga baracafise uburenganzira bwo guca muri komisiyo y'ubumwe bwa afurika nayo ikatwitura nk'uko biri ku bindi bihugu nka libiya canke kenya ati hari imanza zirahaza ivyo bihugu madamu victoire ingabire ubu amaze imyaka indwi afungiwe mu rwanda yafashwe atabwa muri yombi atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka cumi n'indwi yari amaze hanze akurikiranwa n'ubutungane ku byaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha n'ibyiyumviro by'ihonyabwoko icyo bita ingengabitekerezo ya jenoside yaciriwe gufungwa imyaka cumi n'itanu mu birego yahaye sentare yubahiriza agateka kazina muntu avuga ko u rwanda rwahonyanze amasezerano akingira agateka kazina muntu rwateye ko umukono agasaba ko iyo sentare iyo mutunganiriza uretse ubwo hari n'izindi manza zitanu u rwanda ruregwamwo zari zaramaze gushingishwa imbere y'uko leta itangaza ko yikuye muri iyo sentare mu mwaka uheze muri izo harimo uwa kayumba nyamwasa ari kumwe n'abandi indwi bahunze igihugu bitwariye leta y'u rwanda mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo gihe basaba iyo sentare ko yohagarika umugambi wa leta y'u rwanda wo gusubiramwo ibwirizwa shingiro ibiro vyandikiro ry'imanza bivuga ko muri izo manza zose u rwanda rwamaze kuvuga ko rutazokwitaba aho niho utwara iyo sentare afatira mu kuvuga ko kenshi ibihugu bidashira mu ngiro ingingo z'iyo sentare ati amategeko avuga ko ingingo z'iyi sentare zibwirizwa gushirwa mu ngiro zose ubwo nyene ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze mu bacamanza cumi n'umwe bagize iyo sentare harimo umunyarwandakazi umwe madamu mukamuriza marie therese ku bw'utwara iyo sentare ni ibisanzwe hagira ati kugira sentare yakire umucamanza ni uko igihugu ciwe kiba cemera iyi sentare nubwo kituba cemera abanyagihugu bacu kuyitura gushika ubu hasigaye ibihugu indwi muri afurika yose vyemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ku giti cabo vyeklaveni nkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika karaveri urakoze tuve noneho muri tanzania tujye mu rwanda ibitaro byitiriwe umwami faisal bimaze kubona imashini yo mu rwego rwo hejuru izwi nka computerized tomography ct scan mu magambo ahinnye isuzuma mu buryo bwihuse kandi ikerekana icyo umuntu arwaye mu masegonda make mugenzi wacu asumuta akaba yuri i kigali mu rwanda adafitiye inkuru irambuye iyi mashini yitwa city scan mu magambo ahinnye y'icyongereza ni imashini iri mu rwego rwo hejuru ifasha abaganga gusuzuma neza ibice byose by'umubiri mu kanya gato kandi ikerekana ikibazo aho giherereye muganga emmanuel rudakemwa impuguke mu byo gusuzuma ukoresheje ibyuma kabuhariwe mu bitaro byitiriwe umwami faisal arasobanura uko iyi mashini ikora ni imashini ifite ingufu ni imashini izadufasha gushobora gusuzuma uburwayi bwinshi butandukanye ku gice cyose cy'umubiri iyi mashini yo yinjira mu mubiri umuntu niba aje afite ikibazo cy'umutwe ukareba ikibazo kiri mu maso ukareba ikibazo kiri mu matwi ukareba ikibazo kiri mu menyo ni imashini ishobora gusuzuma buri gice cyose cy'umubiri ikagisuzuma neza ikaguha ibintu byerekana neza aho uburwayi niba uburwayi buhari niba nta buhari ndetse niba bunahari aho buvuye bukagera ubushobozi iyi mashini ifite nibwo buzatuma abarwayi bajyaga n'ahandi bazaza kubera yuko nta handi ubu bushobozi buri ibi bitaro bisanzwe biri ku rwego mpuzamahanga bikunze no kwivurizwamo n'abantu bamwe baturuka mu bihugu bikikije u rwanda kuri ubu bakaba bavuga ko iyi mashini nshya izamuye urugero rwa serivisi bahabonaga aba ni ababikira bavuye mu gihugu cy'u burundi baganiye n'ijwi rya amerika bari baje kwivuriza ku bitaro byitiriwe umwami faisal twaturutse burundi twasanze ngaha ariho bavura cyane kugereranya n'ahandi kandi hari ibyuma biri tire sipesiyarize para raporo y'ahandi
nahisemo ngaha kubera ariho nk'ibyo ariho bashoboye kumvura neza nkaca mbandanya ngira amagara meza uburundi byari byarananiranye uburundi ntabwo bari bafite ibyangombwa bikwiye nk'uko babifite ino i rwanda muganga rudakemwa impuguke mu gukoresha imashini kabuhariwe mu buvuzi asobanura ko izi mashini zizafasha abaganga mu kwihutisha akazi kabo tuvuge iyo umuntu tumushyizemo muri iriya mashini ni ukuvuga ngo tuba dushaka igice runaka ntabwo ntabwo ducisha umuntu ngo tumurebe kuva ku kirenge kugera ku mutwe ducishamo ari ukuvuga ngo muganga yasuzumye ibihaha asanga hari ikibazo amwohereje muri siti sikani kugira ngo dushobore kubwira uyu muganga tuti iki kibazo afite mu bihaha giteye gutya icyo rero iyi mashini irusha izindi ni uko niba twatwaraga iminota itanu kugira ngo tubone ya mashusho y'ibihaha ubu dutwara amasegonda atanu uyu munsi wa none nta muntu ushobora gutwara umurwayi muri muri sale d'operation atamukoreye ibizami nk'ibi ngibi kubera yuko ugomba kugenda ufite precision y'icyo ugiye gukora ntabwo ugenda ngo utangire ujagate mu nda y'umuntu winjire mu bwonko bw'umuntu ugomba kugenda uvuga uti uyu murwayi ngiye kuvura iki ngomba kumuvura kandi ejo agasubira ku kazi ibitaro byitiriwe umwami faisal bisanzwe byivurizwamo n'abantu bafite indwara zikomeye ziba zananiranye mu bindi bitaro biri ku rwego rwo hasi guca mu cyuma cya siti sikani ku muntu udafite ubwishingizi bisaba amafaranga ibihumbi mirongo itandatu by'u rwanda ni ukuvuga agera ku madolari mirongo inani y'amerika abagana ibi bitaro bagasaba ko ibiciro byagabanuka kugira ngo ubuvuzi bugere kuri benshi ibiciro ni byinshi cyane yaba boshoboye kuturonderera tukagira ama asiranse ashobora kwasira bitagoranye abagwaye nka bose ubu birabagora cyane biragoye rwose ubwo amafaranga y'u rwanda arahenze ujyanye ari burundu ukayazana i rwanda usanga ari i rwanda ari hejuru cyane u rwanda rworohereza rero abarundi mu kuduha igiciro gito cy'amafaranga ubu byabasabye amafaranga menshi cyane hashize ukwezi kurenga guverinoma y'u rwanda ishyikirije ibitaro byitiriwe umwami faisal ikigo ocean health care cyo mu gihugu cya ngora kugira ngo abe aricyo gitangira kubicunga mu buryo buhoraho leta y'u rwanda yasobanuye ko kwegurira ibi bitaro abikorera bigamije gutuma serivisi zitangwamo zirushaho kwiyongera no kunozwa bikaba icyitegererezo mu karere asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumuta urakoze cyane kuri iyi nkuru turacyari mu rwanda urukiko rukuru ntirwaburanishije mu mizi urubanza rwa bwana radisilas ntaganzwa kubera ibyemezo by'inkiko gacaca byahaniye uregwa adahari amategeko y'u rwanda asobanura ko ibyo byemezo bigomba kubanza bigateshwa agaciro urubanza rukabona kuburanishwa mu mizi ubushinjacyaha burega ntaganzwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu bukeka ko yakoze mu myaka ya za mirongo cyenda na kane mugenzi wacu eric bagira ubusa adufitiye inkuru
bwari ubugira kabiri ingingo y'ibyemezo bya gacaca byafatiwe bwana radisirasi ntaganzwa ko byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko umuntu adahari yongera kubyutsa impaka mu rukiko mu iburanisha rya none umucamanza yagombaga kureba niba ubushinjacyaha bwarakusanyije imanza zose za gacaca zaba zarafashweho ibyemezo bireba bwana radisirasi ntaganzwa ku manza eshatu ubushinjacyaha bwagaragaje mu iburanisha riheruka zari zaraburanishijwe n'inkiko gacaca za mwoya muhambara na cyahinda mu majyepfo y'u rwanda zakatiye uregwa igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko adahari kuri iyi nshuro hiyongereyeho urukiko gacaca rwo mu mujyi wa butare mu nyandiko yaturutse mu buyobozi bwa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg mu mpine igaragaramo n'ibindi byaha byiyongera ku byo ntaganzwa yafatiwe birimo iby'ubusahuzi no gufata bugwata abagore ibi byemezo inkiko gacaca zari zarafatiye ntaganzwa adahari ni ihame ko bigomba guteshwa agaciro kugira ngo urubanza rubashe gutangira bundi bushya byakuruye impaka ndende ku baburanyi bombi metere rora bugabo wunganira ntaganzwa arasaba ko igihe urukiko rukuru rwatesha agaciro ibyemezo by'inkiko gacaca rugatangira kuburanisha urubanza bundi bushya nta handi hazongera kuvuka imanza zireba uwo yunganira yabwiye umucamanza kuko bigaragara inkiko gacaca zahannye ntaganzwa adahari yisunze ingingo z'amategeko yabwiye urukiko ko igihe zateshwa agaciro nta rundi rukiko rwagombye kuzamukurikira ukundi kuko byaba bihabanye n'amategeko ubushinjacyaha bwikomye ubwunganizi ku gusobanura ibintu uko bitari madame claudine dushimimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko gukuraho ibyemezo bya gacaca ari kimwe kandi ko kuvuga ko nta kindi cyaha cyazaburanishwa igihe cyazagaragarana cyari ikindi nawe yisunze ingingo z'amategeko yavuze ko icyo baburana ari ugutesha agaciro ibyemezo bya gacaca bashyikirije urukiko ibyazavuka ikindi gihe bikazaburanishwa mu rundi rukiko ntaganzwa wabwiye umucamanza ko adasobanukiwe iby'amategeko yibajije ati ndashaka gusobanukirwa neza gutesha agaciro icyemezo cy'urubanza bivuze iki iyo kivuyeho gikurwaho mu zihe ngingo gikurwaho nande ese gishobora kugarukaho ni impaka umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko azazisuzumana n'inteko ahagarariye muri uru rubanza ubushinjacyaha bugaragaza ko ku ikubitiro bwabajije abatangabuhamya mirongo itandatu n'umwe bashinja ntaganzwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu gusa buza gushyikiriza urukiko abatangabuhamya mirongo itatu n'umwe barimo n'uwo bwabajije ku mwuzo wa nyuma bwemeza ko yakoranaga n'uregwa uregwa yumvikanishije ugushidikanya gukomeye ku cyateye ubushinjacyaha guhitamo abatangabuhamya mirongo itatu n'umwe muri mirongo itandatu n'umwe bwari bwabajije yavuze ko akeneye kumenya impamvu ubushinjacyaha bwabahisemo batyo ubushinjacyaha bwamumaze impungenge buvuga ko bwirinze kuzana umubare munini w'abatangabuhamya utagira icyo wamarira urukiko kuko benshi busanga bavuga ibintu bimwe rwavuze ko n'urutonde rw'abatangabuhamya butahaye urukiko inyandiko mvugo zabo zihari kandi ko na ntaganzwa bahanganya zifiteho kopi umucamanza bwana antoine muhima nawe yibukije uregwa ko ku myuzo ya mbere urutonde rw'abatangabuhamya ruhabwa urukiko ruba rw'agateganyo yamubwiye ko mu mirongo itatu n'umwe yumva bamuteye impungenge urukiko rushobora no kutazabakira bose kimwe n'uko rwazabarenza bitewe n'uko rwaba rubona ibintu benshi muri abo batangabuhamya bashinja ntaganzwa barindiwe umutekano metere bugabo yasabye urukiko ko abarindiwe umutekano batazagaragarira rubanda ariko bakazaza mu rukiko bagahatwa ibibazo uruhande rw'iregura rubabona yavuze kandi ko yifuza ko bazemeza niba koko aribo bashyize imikono ku nyandiko mvugo zatanzwe n'ubushinjacyaha zishinja uwo yunganira urukiko rwabwiye uruhande rwiregura ko nta mpungenge n'imwe rwagombye kugira ku batangabuhamya barindiwe umutekano cyane ko atari urubanza rwa mbere ruzaba ruburanishije muri ubwo buryo rwavuze ko binabaye ngombwa ko bamwe mu batangabuhamya badasobanura impamvu zifatika bifuza umutekano urukiko rwabangira bagatangira ubuhamya bwabo mu ruhame umucamanza yibukije ko mu gihe ibintu bitarasobanuka impande zombi zigomba kwitwararika mu miburanire ntihagire n'umwe ukomoza ku myirondoro y'abatangabuhamya barindiwe umutekano icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru ku gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko gacaca kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri na kane z'uku kwezi kwa gatatu bwana radisirasi naganzwa w'imyaka mirongo itanu n'itanu yavukiye gashara mu cyahoze ari komine nyakizu muri perefegitura ya butare ubu ni mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu ubutabera bw'u rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu gace akomokamo kandi yategekagaho yari burugumesitiri wa komini nyakizu aha kandi ni naho yari umukuru w'ishyaka mrnd ryari ku butegetsi mbere no mu gihe cya jenoside kugeza ubu ntacyo aravuga ku byaha aburana yatawe muri yombi bwa mbere mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bwana radisirasi ntaganzwa yari ku rutonde rw'abo leta zunze ubumwe za amerika yashyiriyeho akayabo ka miliyoni eshanu z'amadolari ku wayitungira agatoki agaragaza aho baherereye nta gihindutse umucamanza azatangira kuburanisha urubanza mu mizi ku itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kwa gatatu akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze erike kuri iyo nkuru mu burundi ibiro by'umuhuza edouard wimana birifuza ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yogera icuka cya politiki yogera icuka cya politiki ari cyiza mu gihugu yabishikirije kuri uno munsi wa kabiri ariko atanguza uruganda ku bategetsi batandukanye uruganda rwerekeye indwara ibereye mu buzima butandukanye bw'igihugu ibiro by'umuhuza byafashijwe n'ubuserukizi bwa onu n'igihugu cy'ubufaransa ni inkuru y'umenyesha amakuru wacu evariste nziko banyanga Initier le dialogue, de quelque nature que ce soit, demande des efforts et un engagement soutenu de la part des acteurs et parties prenantes pour le conduire à bon port.
ubu ni joseph butore icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ariko atanguza uruganda ku bategetsi bajejwe ubuzima bw'igihugu urwo ruganda rushingiye ku ntwaro ibereye mu bya politike ubutunzi imibano n'umutekano w'umushinge wo gukinga amatati aho aturuka hose umuhuza w'abarundi yateguye urwo ruganda afatikanije n'umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe ryo kurutanguza yasiguye igituma urwo ruganda rwatunganijwe umushingamateka eduard nduwimana avuga ko mu nganda zatunganijwe mu minsi iheze byibonekeje ko amatati menshi ya politiki mu gihugu yaturutse ku ntwaro ifise utunenge muveze guverinance mu kirundi Cet atelier veut donc contribuer à asseoir une culture de dialogue et de bonne gouvernance comme mode de prévention et de résolution des conflits, ainsi que de baliser la voie vers une consolidation de la confiance dans le cadre de l'espace démocratique.
umuhuza w'abarundi agira ati uruganda ruje gufasha kugira haboneke umugenzo wo kuganira no gutsimbataza intwaro rusange umuhuza eduard nduwimana agira kandi ati uru ruganda ni umuti kugira amatati yabaye mu gihugu na cyane cyane ayakurikira amatora ntazosubire kubaho mu gihugu Débaucher les voies de solutions appropriées. L'objectif ultime étant de contribuer à la consolidation d'un état de droit.
uruganda nk'urwo si urwa mbere nk'uko bivugwa na faustin ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi ari mu batumiwe uwarongoye ishyirahamwe parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo avuga ko ashima ko abarundi bagiye gusubira kuza baravuga ibitagenda neza mu gihugu agasabira ibihano abatari ko batwara neza twibaza ko uruganda rujya rusubire rugarukane kuvuga ibintu bisubire bivuze biravugirwa hero abantu ntibatinye ngo icyo ukivuze ngo uriko uragwanya uko uragwanya ibi tubifatire tukamya tuti uburundi muri stabilite politike bubanza kubakira amasezerano yarusha hanyuma umugambi ujya kurwanya igiturire wanditse utaja mu ngiro ivy'abategetsi berekana amatungo ibi ivyerekeye arrondissement illicite amablanche ibintu vyose ni ibintu vyimonogoje atari kimwe kiko kiraja mu ngiro tugeze ku rwego gutangura guhindura abantu no kubahana mwigeze kumva abafashije muri ibi ko ari kita impurite dushobora kumbwira ko uri umutegetsi uri kuronona uguma wigira ivyo wigira ngo bazoba kandi ko baragusansa izaguhanura nibagukuremo ntacu maze hama bashange baguhane abaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu byabo mu burundi bitavye urwo ruganda uhagarariye oni mu burundi by'imfatakibanza anaserukira ishyirahamwe unicef victor nilin yashikirije ko yizeye ko ibizova muri urwo ruganda bizofasha kugira igihugu kigengwe n'amategeko etat de droit mu gifaransa userukira igihugu c'ubufaransa mu burundi nawe nyene yitavye ibikorwa vy'urwo ruganda yashikirije ko ari akaryo ko kwirimbura ku barundi mu bijanye n'intwari bibereye laurent de lause avuga ko ari n'akaryo kandi ku baserukira ibihugu byabo mu burundi kumenya ibikorwa vya leta mu bijanye n'intwari ibereye mu bisata byose biraba ubuzima bw'igihugu urwo ruganda ku bijanye n'intwari ibereye ruzorangira ku munsi wa kane rwatunganijwe ku mfashanyo y'umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu n'igihugu c'ubufaransa i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
imbere yo gusoza ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha dusubire tubibuce mu ncamake amakuru avugwa hirya no hino eugenie ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr irahamagarira kameruni guhagarika ibikorwa byo gusubiza impunzi muri nigeria ku ngufu ivuga ko ari ukurenga ku itegeko mpuzamahanga rireba impunzi no ku masezerano aherutse gushyirwaho umukono na hcr nigeria na kameruni agamije gutuma impunzi zitahuka ku bushake perezida wa amerika donald trump avuga ko abarepubulika bafite amajwi akwiye mu nama nshingamateka kugira batsinde amatora akomeye ku munsi wa kane agenewe kwiyamiriza itegeko ryorohereza abanyamerika kwivuza barack obama abona ko ari itegeko rihambaye yateye kw'igikumu igihe yari perezida andi makuru avugwa bombe yatezwe mu modoka i bagdad muri iraq yahitanye abantu makumyabiri na batatu ikomeretsa mirongo ine na batanu mu mujyi wa amiri ni mu majyepfo hashyira uburengerazuba bw'igihugu umutwe wa leta ya kiyisilamu wigambye ko ari uwagabye igihe iyo gitero ku mugoroba wo kuwa mbere leta nshasha ya somali izoba irimwo umushikiranganji ajejwe ivyaduka n'ibiza azoba ajejwe guhangana n'inkurikizi z'uruzuba zatumye abantu barenga imiliyoni zitandatu bakenera ifashanyo
inshuti mwese mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha n'aha bihumurije tukaba dushimiye badufashe ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri george wafatanije na fatuma karara kutugezaho ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi na fidele niyo ngabo tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi tubifurije amahoro y'imana